di nell'adesione sui gli americani. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twemera ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi radio ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga hanini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa tunga turagaruka hanini ku twigoro twibonekeza mu rwaruka ruheje amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza itunga bitewe n'uko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije ah, kaminuza rutoroherwa mu guca ca baronka akazi urwo rugero rw'ubushomeri ruri hejuru mu Burundi eka no mu bihugu byinshi haba mu bihugu biteye imbere no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere rwiyongeye cyane kuva aho ikiza ca covid cumi n'icyenda gitereye ubuhinga rero eh, tugiye kuvuga ko kandi bufasha mu kwitondera umugambi wo kugwiza itunga ni ubuhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis ni ubuhinga umuntu yifashisha abanje kuraba ukerebutsi yarushije abandi abandi mu gisata kanaka hanyuma akaca araba naho ajegajega canke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu vyo ashaka kugiramwo urudandazwa amaze kwihweza rero ivyo vyose aca araba ibintu yokora vyo mugirira akamaro na cane cane ibintu abaguzi barondera icanyuma muri uyu mugambi wiswe sort analysis no kuraba amategeko agenga ubwo rudandazwa canke amategeko ashobora kubangamira umugambi umugambi umuntu aba ashaka kurangura mu ntumbero rero yo gufasha abantu bose bafise umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwizatunga abikorera utwabo twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa uyu nawe se ubundi ni professeur lionel remesha yigisha muri kaminuza alliant international university iri mu gisagara ca san diego muri leta ya california muri amerika uraho professeur lionel remesha ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane frederic yego ndaho mweho ni amahoro aho ibihe bimeze neza aho mwama mukazuba k'iminsi yose n'ubushuhe yego california hasanze yego california ubu ifashe neza ni vyiza cane rwose twebwe akabeho kariko karatangura hano oh nibyo kabisa Yego.
Eh, Eh, turi kumwe kandi turaba turi kumwe kandi na rock bideri eh, naho ari mu rugendo muri iki gihe igihe cyose bishobotse turaza kumuvugisha eh, rock bideri ni ingenieur civil yarangije amashuri mu rwanda akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi uraho rock bideri
baho neza turabaramukije turabaramukije n'umutumire eh, turabaramukije n'abakunzi b'iradiyo vuba d'amerike bose Ni vyi- ni vyiza cane rwose turakugaruka ko mu kanya uze uratuguma hafi Eh, ndabona uri mu rugendo kandi n'ibintu ntivyoroshe ariko turaba turi kumwe muri iki kiganiro
yego murakoze Ego, rero professeur eh, eh, Lionel Emesha eh, imbere yuko tuja kumuza ikiganiro nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu cyatumye ubushomeri bwiyongera cyane muri myaka ine irangiye aho twavuga mu bihugu byose byo ku isi eka n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere birimo
egome muri iyi myaka iheze ibihugu byinshi byaragize ingorane kubera ikiza cya kovide cyari cyarahaciye Eh, igihe habaye ikiza cya kovide hariho um, ibisate byinshi bya- byahagiriye ingorane nyinshi cyane tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi ni igisate cyatumye um, ubuzi bwinshi bwaratakaye bituma n'ibihugu byinshi ah, bitakaza uburyo kubera ari nk'ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku, ku, ku ngenzi hariho n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone ah, kubera byari bijyanye n'icyo ah, kiza cya kovide cyari cyarabaye ah, ku isi nzima iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike um, an- n'ibihugu ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y- y'iterambere kandi ikindi nacyo cyakurikiye kovide um, i- i- igisa nk'uko u- ubu isa ni- nk'uko yaheze naho hari ikibazo ziraba hirya no hino ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira ku ah, gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya covid icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane cyane nk'amahinguriro akora ibintu bari baragize nabo n'intambamyi bituma ibiciro by'ibintu bija hejuru cyane hanyuma ni- ibyo bita inflation urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho um, ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugeragera bugerageza kugaruka ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane Yego.
nabyo bigatuma nabyo ne bizana ingorane um, ku baguzi eka no ku badandaza kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake bigatuma n'abadandaza bibagora baga- bakaronka inyungu nke egome ibiciro byaduze ibiciro byaduze ubuzi bwabuze icyo ni ikintu eh, ntabwo ari agaseseshwa rumuri hanyuma ingaruka ni uko kenshi na kenshi turabye nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ah, amaleta canke eh, adashobora guha akazi abaheje amashuri nk'uko byahora kera twebwe tugeza za kaminuza ah, wa- wabuze ko akazi kakurindiriye Eh, ingaruka byagize rero ni uko kenshi na kenshi izo amaleta adashobora guha akazi abahejeje bose ugasanga rero urwo rwaruka rutakigira nayo rucira nayo rumira ugasanga rutanguye gu- kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose mbega ku bwanyu ah, abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butahari
ego ibyo ibyo ni byo kubera icyo kibazo giha- kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi kuko um, nk'uko wari ubejeje kubivuga yuko kera abantu baraheza hanyuma icyo gihe hari akari akazi kenshi muri leta ariko n'abaheze amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu ubu urabona hari amashuri menshi eh, mu bihugu byinshi cyane cyane mu bihugu eh, biri mu nzira eh, y'u- y'iterambere Ah, amashuri yagiye araba menshi amayuniversite araba menshi ku buryo abaheze amashuri ni benshi cyane nta amaleta ntashobora kuronka um, ibibanza byo bakwiye byose byo bituma ateza kuba eh, n'igisate cy'abikorera utwabo prive nacyo ntigishobora kubaronsa akazi Eh, ikindi nacyo um, ni ukurusura tuka- ari nk'abarezi abi- abigisha bagasura kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuza barabategura bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mu gihe batoronka eh, akazi muri leta ko bashobora kuronka akazi eh, mu bikorero twabo uriko ura- canke nabo uriko uravuga ku bategura ba- no bakitanga ku- akazi.
no kubigisha imyuga canke no kubaha bimwe bita stage imbere yuko barangiza amashuri
ego ku- ku- kubaha stage ni ikintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri ico- igi- igi- igifasha ni uko kenshi umuntu ariga akazi urumva nk'ubu uronse stage aho ariho hose u- uramenya ukungene akazi gakorwa um, ari mu bisate bitandukanye mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo urumva birafasha kubona ok, iki gisate uku niko bakora uku niko bakora biga- bigatuma n'umuntu aronka i- ibyiyumvira akabona ok naho ntuharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkajamwo mu mu bafasha mu batorera um, in- inyishu ingorane zoba zihari niho haca haboneka za opportunite yego me uh, uri kuratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza n'iyo nzira ubwo uh, yo gutera imbere ariyo opportunity bwa buhinga twavuga mu kanya turabugaruka ko ariko nk'uko twabivuze mu ntango turi kumwe kandi na rock bideri engineer rock bideri amaze eh, imyaka itari mike arangije amashuri ariko atarashobora kuronka akazi ndashaka atubwire ukuntu ah, byamugendeye n'icyo ariko arakora kugira ngo arabe ko yotangura gushira mu ngiro eka gukoresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri ya kaminuza Ah, rock bideri ijambo ni rwawe
Eh, murakoze cyane murakoze eh, mbanje kubashimira kuri aka kanya no ku butumire mwaduhaye Eh, hama nshimira n'umutumire eh, ku ku nganzi aje gutanga Eh, hama eh, icyo nagomba gushikiriza eh, ku bijanye n'iki kintu c'ibura ry'akazi abajene eh, benshi bari mu bushomere rero eh, nk'uko yagiye arabivuga icya mbere eh, tugomba kubanza kumenya eh, ni uko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere eh, byagiye bikorwa ko n'ingaruka za covid 19 n'icyo ni ukwita eh, ihungabana ihungabana ry'ubutunzi ku isi eh, bituma umurindi eh, ibihugu byari biri ko kugira ngo byiteze imbere eh, ugenda ugabanuka Eh, rero ibyo byose bigenda biba mu ntambamyi zituma eh, mu buryo bwo kugira ngo ha- haboneke ubuzi eh, mu bihugu duherereyemo kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye ku byo tuba- twagiye twumva cyangwa se covid 19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara bigatuma ibica nk'ibiriya ku masoko bihenda u- amaporoje ahagarara ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza Eh, rero eh, icyo umuntu agerageza gukora eh, ni ukuraba uburyo asanisha asanisha ubumenyi eh, ibyo yakuye ku ishure akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze kandi eh, umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo Eh, icya mbere novuga eh, fatiye akararo kuri jewe eh, nohanura n'abajene benshi ni ukudasuzugura akazi Eh, akazi gashobora kukwinjiriza eh, gashobora kugutunga gutuma eh, uba hejo na hirya y'ejo mu gihe ugi- ukirindiriye eh, kugira urundi rwego ugera ko eh, uragerageza ukagakora eh, hama eh, hakaca habaho n'icyo twokwita ah, management Eh, management kumanaginga ibyo wabonye eh, kugira ngo habemo uburyo bwo ku- ku- kwizigamira kwizigamira kugira ngo kumbure ushobore kugira ku nzozi zawe z'ejo cyangwa hirya y'ejo Ego, Eh, rero iki- icyo nagomba kuvuga bisa n'usozera aka kanya mu mpaye eh, by'ukuri ntibyoroshe aha hanze ah, agashomeri ni kenshi mu bajene ariko eh, mvuga ngo umwe wese ahari ni ukugenda agerageza kuraba muri domene arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze kandi tukagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse eh, urugike gishobora kuba gituma abarabayeko Ego, me- mu kanya gatoyi, muri eh, ubwo buryo yego eh, turiko turiyungunganya tugenda durondera uduporoje kanaka eh, ego nivyo koko hariho ya ntambanya bwa buryo ariko n'ubundi umuntu ashishikara gu- gutegura imigambi eh, arondeza asengera n'ubwo buryo kugira ngo ejo canke hirya y'ejo imana nicizera uburyo bukaboneka ashire mu ngiro imigambi aba afise yego me- Murakoze.
mu eh, engineer eh, eh, Rock Bideri mu bisanzwe igisata mwagiyemwo eka ubumenyi mwaronse bwo kubaka na n'ubumenyi mu bisanzwe ubufise wacuronka akazi uno nyene ku bwanyu intambamye nyamukuru yabaye
Eh, twebwe eh, ngerageje ku- kuja ku ruhande rwanje Eh, twajije mu gihe kitari kitoroshe eh, igihe harimo covid 19 eh, eh, nico gihe twebwe twa- twajejemo kaminuza cari igihe kitoroshe Eh, amaproje menshi yari yabaye suspend yahagaritswe eh, ku buryo kugira ngo ubone akazi byari bigoye bo rero izi izo ngaruka za covid zagumye zigenda zafekitinga zigira ingaruka eh, ku mikorere ya- ya- ya- y'amaproje agiye atandukanye rero urabona domene yacu hanini hanini usanga iri iranse muri segiteri purive ugaca usanga rero eh, abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo uce ubona akazi byoroshe eh, kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience Eh, kandi eh, iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi Eh, rero eh, ni iyo ntambamyi nyamukuru eh, yagiye igaragaraho uburyo habayeho ku- ku- uburyo bwo ku- bw'amaproje guhagarara eh, ibi- ibi- ibikorwa Eh, bi- ama- amanuzi amakampani yagiye ahagarika ibikorwa eh, bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo ba- ba- ba- bakire abandi kigoye Eh, rero eh, n'ubu umuntu acagerageza kuraba ukuntu aba ariyungunganya mu kurindira ko ejo canke hirya y'ejo eh, ashobora kuzobona eh, uburyo akora kandi bitanakunze umuntu ashobora kurondeza muri ubu buzima ugaca Yego.
eh, mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domene y'ibyo wize murakoze murakoze tubibutsa inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na polo irakoze muri aho polo muratwumva nawe muraho Eh, turi aho ndabumva ameze neza Eh, muri hehe ga polo
tumeze neza kweri kandi murakoze kuduha akanya kuri radiyo juri amerika yego muri hehe
mba neza ingozi Ni ngozi mu burundi yego tuvuga ku ijambo ikibazo cy'imviro
jewe cyiyumviro cyanje uyu yaje kugana we yaravuze ati ko abajene benshi batoza baragaye akazi ariko ikibazo gihari n'ubwo buzi buragoye kuboneka twese udafise ngo umuntu twakwikoresha te- terme kenshi abajene ati udafise umuvyeyi batisi mugo ufata mu mugongo nandi woho ibintu vy'akazi n'iki no mutugaye akazi biragoye kuko ubukene nta muntu umwe kuba bunezereza n'umwe nk'akarorero jeni nitanga nk'akarorero alo tuvuga ku ijambo turakumva
ego nk'akarorero jeni nitanga nk'akarorero turaje ishuri muri demire diseti muri etebe bubanza ishuri ry'imyuga hanyuma mugabo kubera ko nabona ati nta miryango mfise n'iki ntabwo wakwihangira akazi nari mu bantu batanguye gukora ibintu vyarimo ikashi washaka vyarimo amahera mugabo rero kuko wagera ibintu vy'ubusuma kwiba n'iki umuntu aratinda arahomba biragenda nabi ariko rero ikibazo gico kihaba ni sikindi gushirako n'ibyago vya covid 19 twese vyadukozeko noneho rero na birya bintu habaye birya bintu vyo kwagura amabarabara babomora ku mpande ku mpande haca kwagura ku mabarabara bababomoye bacavuga ati mutegerezwa kongeza ko amafaranga kugira ngo ukota bushasha ugaca ubu ugaca uvamwo ugomba karagiza rero nkavuga ati guhomba ak- gu- gu- kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake ni bake baki- bakigaya akazi kuko kuba nko mu muji hoho n'ibintu bigoye nta nta- nta kazi waba ukigaya ariko ikibazo gihari twifuza kuvuga ko leta ishobora kudufatira imigambi iboneka kuko nabyo nuvuga ngo payeje biragoye umutari nko mu ishyirahamwe ngo mukorere hamwe ujye ushyiramo naho utanguza umutari Hmm? Hello?
Eh, d- eh, turakumva sozera
ego gusoza twe tuvuga ati ni ukuri icyo cyiyumviro cyo kuvuga ngo abajene ngo baracagaye akazi ni uburyo ku bwanjye aho mperereye abo tugenda n'abo tuki biragoye kuko n'ikindi nyamenye burabona abajene kenshi usanga ari mu kabari hari umujene akubwira ati none jewe nk'ubu nkoreye zene yakoresha iki nta- nta rukwavu rurimo naki agacagura iyo pantaro n'ikirato amasira akanywa agacu biracagoye rero mu gihe tobametse iyindi solisiyo ni muti bashaka kuramwe n'abajene ashaka kudushyigikira Eh, murakoze murakoze paul eh, eh, irakoze Yego.
Eh, mu kanya Yego.
turamuha icyo cyumviro cyawe professor lionel eh, Yego.
remesha ariko reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi wacu cosmas eh, simbakwira muri aho
yego turaho murihe ga Co- cosmas
mu rumonge mu burundi ni vyiza cane rwose murafite ikibazo namwe iciyumviro Eh, baduka ari intererano yego
Ah, intererano yanje ku byerekeye kumburengera no kugabanya ubukene canke iterambere muri ibi bihugu byacu Mhm.
ariko cane cane mvuze mu burundi jewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe gusa bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko ugasanga le pouvoir dasha y'abenegihugu ni nto cyane sinzi ko muko muranyumva turakumva duga ku ijambo turakumva turiko turagutega amatwi ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe payeje ab- n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bak- bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko ugasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu bi- amafaranga amajana atandatu y'amarundi cyangwa amajana umunani Ku- uretse umwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyene yego me- mu- wimbuye itomate
bandanya ndabumva bandanya wimbuye itomate urutomate uravye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe u- uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'abarundi gushobora kugura ngo bitume umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko bya bitumwa n'uko imishahara y'abakozi ba leta bimaze igihe itaduga canke ubukene buri mu gihugu batuma n'ibyo wokora ngo witeze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza canke akoze intebe agiye kudandaza adandaza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nico cimiro canje murakoze cosmas eh, simbakwira reka eh, professeur eh, lionel mishagiri ico avuze ku vyiyumviro mwashikirije eh, paul eh, irakoze we yavuze ati nta bakiri bato banka akazi ubwo buzi nta buhari eh, mu gihe eh, cosmas eh, simbakwira we bavuga ko n'igihe umuntu yiyungunganije akagira ico akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cane rwose ivyo bibazo vyotorerwa umuti guteye lionel remisha
yego murakoze cyane frederic Um, duhereye ku uh, ku ntererano paul irakoze yatanze yavuze ikintu gikomeye cyane um, yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bo- bofasha abakiri batoya bafasha um, um, abajene nk'ubu ah, nk'uko yabi- yabivuze ngo ah, aba- baberaho nka kujya ku mubyeyi wibatira isimu Ah, mu cyongereza byita mentorship I- icyo kintu ni ikintu cyiza tuvuge kubera mu ntara zose hariho abadandaza mu ntara zose z'igihugu hama hariho um, abadandaza aba- aba- badandaza ibintu byinshi mu mu masekiteri um, ma mu bisate bitandukanye ari ibyo gucukura ubutare ari ibyo ku- iby'indimo ari ah, bya telekomunikasiyo ari ibya- iby'ubuvuzi hari ibisate byinshi mu ntara zose Ah, kandi hariho n'abamaze kubitereramo imbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na- na leta irashobora kubishyiramo ukuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko ku kwigisha nabone um, abakiri bato ukungene bashobora gu- gutangura kudandaza ukungene bashobora no gu- gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza ntibyoroha kuko harashobora kubamwo intambamyi hari igihe harabonekamwo inyungu ariko ni, ni kudandaza gusaba ukubanza kwiga uyu mugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize Yego, i- ukungene ivyo- wabateje imbere n'ukungene n'ingorane baba baragize mu nzira zabo uyu ni wa mugambi twashaka kuvuga ari imbere yaho ni ukuvuga ko two urabona nk'uko vyibonekeje abashingantahe paul yakoze na cosmas simbakwira nk'uko babivuga usanga kenshi na kenshi bagiye mu bintu byo gutangura urudandazwa urudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane rwose aha rero niho wa mugambi mushasha twavuga SWOT analysis uca ugira akamaro aba- imbere y'uko umuntu atanga urudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe eh, ugaca uraba n'ikintu uco aho yoba ajegajega mukaca muraba rero n'amasoko ahari hokogwa iki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'ikihe ikintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorerako coba ari ikihe niya wa mugambi twavuga sort analysis akamaro k'uyu mugambi eka k'ubwo buryo bwo kubanza kunonosora ah, amakuru ajanye n'ivyo mushaka gukora nakahe ku bwanyu
ego eh, ku- igikuru ni ku- iyo umuntu agomba atangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka ku eh, gukoreramo Eh, ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness ibyo- by- by'indimo nk'aba barima ah, nki- nki- ah, nk- nk- barima ari indimo nk'ari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati ku- kurima eh, indimo izo ari zo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza Um, igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni ni naho i- n'ama- n'ama- n'amahera ushaka ko kubigurisha ko hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye aho rero niho u- i- iciza ni uko ubu muri um, yaba muri afurika ubu u- umuntu ashobora kudandaza ibintu mu burundi akabidandaza ah, muri congo cyangwa mu rwanda cyangwa muri tanzania ariko igikuru ni uko na- n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira i- i- ayo masoko ashobore kwagu- kubagukira nabone bashobore no kuronka um, uburyo n'inzira y'aho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha ikindi naco cofasha cane cane ku batangura um, ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi ah, hari abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo ariko ikindi naco bashoboye kubagabaniriza nk'amatagisi cane cane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyiyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora ku- kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanayabakuriraho bakavuga ko iyo myaka ibiri ya mbere cyangwa imyaka ibiri- itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko murashobora gutangura kudandaza ibyo birashobora gufasha gatoyi ah, kuri abo baba bagitangura kubera abo bakiri ko baregeranya uburyo bwabafasha no gutera imbere ah, mu myaka izozo Eh, mu kanya turaja kuri uyu mugambi dutanga akarorero kaboneka kugira ngo ah, wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo alain rurangangabo rurangangabo muri aho wi zimya iradiyo wowe uri kurumviriza kugira ngo twumvikane uri aho alain hano muraho muraho
muri hega alain federike muri aho murakomeye uri hehe
kigali mu rwanda urashaka kuzimya iradiyo cyangwa televiziyo uri kurumviriza
eh, ni kigali mu rwanda yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
uyu mugambi ni tekinike yewe mbona uyu mutumirwa banza umusuhurize
arakumva
nako nawe bakisuhuriza uwo mutumirwa yego
kuko iyi tekinike ni nziza cyane kandi urabona ko yizwe ku buhanga ariko ikintu gikwiriye federike yego ikwiye kujya muri muri kirikura bakayigisha muri bya bindi bigisha ubu bya terepurenariya cyane cyane aho mu burundi bakabishyira muri kurikura yo muri ansenyuma muri sisiteme edikatifu ibi bintu bagatangira kubyigisha jisite aho batangira kwigisha ibya terepurenariya sinzi aho izi utangirira ko maze igihe ntari mu gihugu bibuka ko babikwigisha muri tekinoloji kera n'ikiza muri myaka za mirongo icyenda ya segonderi twabitangira muri wikindi akatwigisha kuri ko tekinoloji none ubu rero bisigaye biri muri ya terepurenariya ibi bintu rero bya bya swit yari ikwiye kwigishwa bakabakunwa byagaruka kuri nivu abanyeshuri bagezeho nyamara bo muri pote fondamentale cyangwa fondamentale mwenda dushika no muri no muri universite ariko bakagenda babiha imbaraga niho umujene yagera gusohoka ashobora ashobora kwidantifiya neza akidantifiya donc les forces les faiblesses cyangwa les opportunités ziri dans son entourage ahari aha niho yamenya niho yamenya ncuruze mitiyu cyangwa ntiye norore cyangwa niho yaba yafungiye ariko kuvuga ngo azabyiga kubera arangije ngo reka ngo nihangire imirimo ngo reka ngo kubera ari kubera kubura uko agira abuze akazi ashomereye cyo tuba benshi iyo bahomba aratanga agacuruza agahomba yahinga ntangahinga atabuhanga abifitiye ibyo guhinga ibyo byose ariko bari kubitegura bikajya mu makuru bigisha ubwo nyine umwana agakura atazi ko adasaba akazi leta agakura avuga ati ngenzi yangira imirimo ngeze hanze agakombina rero rekonesanse yakuye muri fondamentale kuzamuka yo muri universite niko ndabyumva niyo ngaho hariho
rurangangabo icyiyumviro ushikirije ni icyiyumviro gihambaye cyane rwose kuko muri za kaminuza nyinshi nko muri leta z'ubumwe za amerika icyo kigwa kiriho n'abatari ko biga ibyerekeye ubutunzi hariho n'ababa bari kwiga ibindi bintu entrepreneurship kugwiza kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane rwose hariho n'ibyo barashobora no kwigisha n'ingene mumenyesha amakuru ashobora kuva mu ishuri wenyine akajya kwishingira ikinyamakuru agatera imbere ibyo icyo ni ikigwa kiri ahantu hose muri za kaminuza menshi icyumviro ushitse mushikirije ko gikwiye kuja muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda ni icyumviro cyiza cyane rwose
ndabivuga kubera hano niko bimeze muri firikura ya hano ukuntu abana bari kubariza hano mu rwanda narabibonye genda umurundi ariko narabibonye ku rwego babyitegereye muri firikura muri firikura muri asenyuma bimeze neza umwana azamuka aza kugera iyo agera yamaze kumenya uko azitunga hanze
ni byiza murakoze cyane rwose ruranga ngabo murakoze tugarutse kuri we professeur lionel rubesha nashaka tuje ku munzi rero wa bwa buhinga sort analysis dutange akarorero kaboneka tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari ari mu gihugu cy'uburundi cyangwa mu rwanda ikintu yotangura kumenya kuri iyi sort analysis ni ikihe tangurira kuri rujya rudome esi
come ego uh, SWOT analysis um, ni ukuvuga yuko um, yani mu, mu, uh, S ni strength ni ukuvuga tuvuge nk'ubu uriko uradandaza nk'aho nk'umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikura hanze y'igihugu ayaza kuyigurisha um, tuvuge nk'i Burundi ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise niho strength itangurira iyi strength ni uburyo uburyo burahari hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho um, isoko yaho uzo kuko u- ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasabye nk'amahera ibanki uka- ukazana ukayishikana ngaho i- i- ibi byiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hariho aba- abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka a- aba- ababagurira cyangwa ababagurira bakabatuma akavuga je ndamaze kuja mu- mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadini yabo bakavuga wowe reka reka tugutume udufashe ugenda utuzanire urumva nkaho nkaho aba ari bo bif- bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho wowe baba bagutumye kugenda uka- ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero iyi strength ni ni ni ni nk'ingufu bifisemo ukavuga aha tuve nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira y'aho ibintu bica ico aba ari ni ingufu aba amaze kuharonkera kubera bazi aho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira ok murasha n'ukuntu canke nkagenda nkabibazanira nkabibagurishako hanyuma no kuronka ubwo buryo ushoboye kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone aba ari uburyo kuko uh, mu kudandaza urakenera amahera canke uronse ushobora guha uh, umutahe canke aho mushobora gukorana kuko kenshi uriko uradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku ku bwawe canke ukavyiyumvira ku ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni niho strength iri hanyuma nawe keresi ishobora kuba mbega ko uwo muntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ah, yoba afise ubundi buhinga aziguriye hanze akarinda kuzikoresha ubwo buhinga arabufise atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi bafite ubwo buhinga sivyo egome egome kuko uh, nk'uko navuze ibintu bya strength by'inguvu izo strength nyene zirashobora kuba weakness ku buryo hariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite ico ciyumviro ciza ugasanga arabuze uburyo canke akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga ok ko ndazi aho ah, bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi canke ndondere umutahe canke uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi nabandagira kugira negeranye umutahe hanyuma nda- uyu mugambi ndawugarukeko niho iyo weakness eh, um, nayo ni ugenda uratorera inzira aho i- ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo ni inzira nukuraba nk'amasoko ah, nyine azigura zogura abandi abantu bafite ah, benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshasha ubwo ari uburyo akaryo keza ko kuzana imodoka zimbutse ibintu bya gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
Eh, urumva nkaho rero hageze nk'isoko nk'isoko rero niho uteza umuntu ateza kubyigira akaraba eh, u- ubwoko bw'imiduga yoba agiye kuzana tuvuge nk'ubu bashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu you know, izi familiyari z'umuntu umwe umwe za individuel cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transport zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni na- si amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'i- imodoka uci- icija gu- gufasha ari nko kugira amatransport urumva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo z'abaindividuwere umuntu ayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga hariho nk'ikibazo ca ca transport hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo ca transport tuvuge hariho nk'ama- nk'imiduga ya transport mikeyi ikibazo ni nko kuzana iyindi miduga ya taransiporo iza gufasha umva ngaho haba hariho n'abadandaji ba- basanzwe muri ico gisata ca taransiporo ariko ushobora gusanga batarashika n'aho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukagenda kuzibazanira ari tanzania ari dubai ari hehe o- aho urashobora gukuramo ikintu urumva igikuru rero nk'uko twabivuze em, ura- umuntu araraba ahantu hari ingorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko n'ahazitorera inyishu akahungukira
hariho icyo niho niho oporutunite ibonekera yego me hariho ni muri iyo ubwo buhinga hariho na eh, u- urudome t threats yego Eh, urudome te rero eh, muri swot twavuze eh, swot atangura strength eh, ubushobozi inguvu um, weakness ibyoba bitagenda neza eh, opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana eh, ku- kukungukira tuvuge nk'ubu haba haba- habaye nk'umuntu nka- nku- nk'umurima nk'ibigori tuvuge hanyuma ugasanga ha- aturonse ahantu hari isoko byoba byarabuze urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi Ni nk'uko n'iyo exemple y'u- y'abadandaza y'abadandaza eh, abadandaza imiduga um, cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza iyi opportunity niyo nzira ushobora gutorera solution Uh, threat threat nayo ni ikintu cose cokubera intambamyi yo kudashikira um, iyo mugambi hari uyu nk'aba- mugambi wari washatse nka- nk'amatagisi yoba ari hejuru Yeah.
ku bidandazwa bivuye hanze Yego, yego.
amategeko mashasha ibintu bya gutyo igome urumva um, nk'amatagisi amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi naco gikomera ni tuvuge um, nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana uh, mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadolari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza um, mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi i- urumva hari igihe barashobora serete nuko tuvuge nk'ifaranga ri- rigabanutse agaciro um, i- you know, nk'uko mu- mu myaka yahera ibihugu byinshi ama amahera yarataye agaciro u- uyagereranya ku madolari ko ayo madolari yari yaduze rwose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze bafite umugambi mwiza ba- byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga i- inyungu bari bateguye iragabanutse cyangwa irahavuye hariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ah, bateza kuduza um, ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira bizinesi ariko badugije rero ibiciro naho hari igihe haca haba ingorane kuko Igitinyiro cy'abaguzi ibiciro kiba gito.
biduze abaguzi baca bagabanuka nivyo tubibutse inshuti Yeah.
mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na izere gadson muraho
muraho yego turaho muri hega gadson
Ah, murakoze nanjye nagira ngo mumbarize iki kiganiro ni cyiza cyane kuko kiradufasha yego
Ah, ikintu nashaka kubaza umutumirwa ni ese mu- mu gukeretinga bizinesi mu cyane cyane muri bino bihugu bisa nk'aho biri mu nzira y'amajyambere ko bisa nk'aho bikigoye kuko iyo urebye yaba kugira ngo umuntu abone kapitali umuntu ajya kuri banki ugasanga amainteresi bacaginga ari hejuru kandi bakaba bagusaba iyo ngwate nayo utayifite kuko ubwo yanjye nk'ubu narangije kaminuza y'u rwanda nanjye nize mu bya ekonomiki ariko urareba wajya ku- wajya kuri banki basa nk'aho ba- bafite iyo iyo loni iri ha interest iri hasi bakagusaba wenda ingwate ugasanga ntabwo uyifite rero turibaza ese kugira ngo umuntu abe yakora iyo bizinesi ko hakiri carenji kapito kugira ngo umuntu abe yabona ko afite icyo bamumbariza kugira ngo umuntu abe ya- yazamuka ukuntu yabigenza murakoze izerega Gats- eh, ikibazo- ikibazo ciza Eh, professor lionel remesha naho umuntu yoba yahejeje kunonosora cyane rwose bwa buryo bwomutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambi wa- ya bwa buryo sort analysis hari ikibazo rero nk'uko izere gadson abivuze ikibazo cyo kuronka umutahe kuba kiri bato usanga babasaba ingwate ugasanga eka n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru ivyo bibazo abo- abakiri bato bo bitora inyinshi gute ego ico ni ikibazo ciza cane ico kibazo ashikirije ni ikibazo ciza cane aho niho amareta aba akwiye gusubira kwiga neza imigambi ah, ihari ndibaza yuko hariho amareta ashobora kuba amaze no kubigira ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajene ibyo byofasha canke eh, gufasha nk'aho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko cyane cyane nk'abo bafite- nk'aba- nk'aba- nk'abakiri bato bafite imigambi ibona eh, bakayishikiriza hanyuma ni nka kujya tuvuge um, nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kuja kwiga hanze urumva leta iba yashyizemo ukuboko um, igafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga niyagaruka azoza kwiga- avura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka azoshika ariko iyo bari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu bafite imigambi myiza yo kudandaza bakabashigikira kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuronka ah, amadeni bitagoranye cyane ariko cyane cyane bakabakuriraho n'ama- n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere kubera n'umuntu agitangura bi- eh, kudandaza imyaka itatu imyaka itatu ya mbere iragoye rwose bashoboye kubagabaniriza ayo matagisi cyangwa bakayabakuriraho hanyuma bakabafasha aho birashobora gufasha n'abandi baba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza gufata iyo nzira yo kudandaza hari eh, amatwi adusumira ibanki y'urwaruka mu burundi payejo ibafasha ifasha urwaruka eh, ntitura eh, tohoza neza ngo tumenye aho eh, abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha ariko tugarutse kandi no ku kibazo ca gadstana n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ivyerekeye ukuntu naho wamaze kwiga neza ico uzokora hariho ukuntu ushikiriza uyu mugambi wawe kugira ngo wemerwe ikari ideni baguha bakaguha arivyo bita business plan uruhara rwo kwandika neza gutomora neza umugambi umuntu aba afise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere ego mugambi business plan ni u- ni byiza ku- ku- kwandika neza ukungene wifuza ukungene uzodandaza ukabishyira mu nzira akaba ari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi ariko arashobora ku- ku- kwerekana umugambi wiwe ukungene umeze igikuru cyo kwandika business plan ntirinda kuba ni- ni ni business plan urumva naho utanguye uno munsi urashobora kugenda urayirongereza uyi- uyigira neza uko uko imyaka ihera uko imyaka ihera ariko igikuru ni iku- i- irakwereka aho utanguriye kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza ibyo ushaka nko kudandaza canke inzira ushaka gufata yo kudandaza icyiza ni uko iyo wamaze ku- ku- ku- kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishirahamwe ririko rirafasha nk'abadandaza biroroha kubegera ukaba uyu niwo mugambi mfise canke ari nk'ama- nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yoba ashaka gufasha canke ishirahamwe yoba rishaka gufasha canke nk'iyo migambi myiza mwavuze um, amaleta amaze gushyira hamwe nk'uri gufasha abakiri bato nk'iyo migambi yose mu Burundi ari mu rwanda cyangwa mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi icyiza ni uko uyufise bizinesi purani niho mushobora bashobora no kuraba bakaraba iyo bizinesi purani bakaraba uko mukorana barashobora no kuguhanura bakavuga oke twebwe rero kugira dukorane ibi ni ukubihindura muri bizinesi purani
umuntu wihweje rero nk'uko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cyokorwa nko gushyira nk'icyo cyirwa cya entrepreneuria mu cyongereza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro k'ikigwa nk'icyo ko bakahe kuri bose
akamaro k'icyo kigwa bagishyize muri curriculum byafasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batanga kuzajya bigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu ntawigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora gutereremba azotereramo imbere na cone kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise nk'ubu nk'uko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu nk'umushinga ntahe mwatumiye mu enjeniyeri yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkahajya urumva afise ingabirano urumva ngaho nk'uko we asanzwe yatanguye no kudandaza ariko icyiza ni uko habonetse nka poroje yo kubaka ugasanga atanguyemo bizinesi urumva nk'ibyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata icyiza ni uko iyo batanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za siporo urabona rero n'abatirete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano wa ronse hari igihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato hari nk'abaririmba hari nk'abafise iby'ubugenegene ibyo byose umuntu ashobora kubigiramo bizinesi
hari n'ubundi bunywanyi yadutekamo avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri koba nk'aka ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni bimwe twari turavuga by'ingabirano kuko hari igihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse n'iyo nzira bakamwereka imyuga uko ibintu bikorwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvira ukundi birahindura ukungana umuntu yiyumvira bimuha uverture urumva ni byiza cyane bashobora no kubizanamo bakigisha abantu ari imyuga iby'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare nk'ibintu by'inyigisho kubona urabona ama ekonomi ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ibyo twigisha abakiri bato ibyo nabyo ifoko nabyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira yaho ibindi bihugu bigeze
ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kiba cyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi ikintu mubahanura ni ikihe mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukana bumenyi online instructions byofasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge ego ibyo uvuze ni byiza cyane kubera ubu icyiza ni uko haramaze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'amatelefone ngendanwa afite n'amavidewo ushobora kwakisida na interineti ibyiza ni uko ego hari ibyo wigira mu ishuri ariko n'abo baba- abo bahejeje amashuri ah, ibyo biba byiza nabo baza bararaba kuri interineti kuko no kuri interineti urashobora kuhakura inyigisho Ah, kuri yutube hari amavidewo menshi ibintu byinshi umuntu ashobora kwigisha ari ibintu n'ibintu by'amaprogaramingi ibintu by'ama by'amaordinateri amakompiyuta urashobora no kubyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba amavidewo kuri yutube ariko uyu mwanya bisaba disipurine bisaba ah, kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda ariga n'ibindi bisate atoba yarazi tuvuge nk'ubu nk'ibisate bya mayiningi byo gucukura ubutaka hari igihe ushobora gusanga amashuri menshi ntibabyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite geology ariko ubu urashobora kubyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye Ah, ni- n'ibindi bisate byinshi umuntu akagenda ariyigisha buhoro buhoro naho byaba ari ibisate ubona ibi bisate sinzi ko nobijamo ariko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze Na- naho bari bisata bitajanye n'ivyo bize muri kaminuza egome naho byo bari ibisata bijyanye n'ibyo utize I- igikuru ni nka bimwe um, ba- mu mu- mu ntanguriro ry'iki kiganiro bavuze yuko atakugaye akazi E, igikuru ni kuguma uri- uriga hanyuma ukaraba um, uki- ura- uriga mu bintu wigiye ariko ni byiza kuraba n'izi- n'izindi nzira tubarize kuko umuntu ibyo- of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akaba agerageza akaraba n'ibigezweho hari nk'uko bivuze umuntu wanjye yavuze ko hariho abakiri bato baheje za kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko buba ari ubuzi butajanye n'ivyo bize canke ubuzi bukoresha iminwe iyi mpanuro mwoha ugwaruka kuri ico kibazo nizeye
ego impanuro ni uko kenshi umuntu aguma agerageza igikuru ni ukugerageza igikuru ni ukugerageza kandi um, ikintu cyose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni cyiza nicyo gituma si ukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko ntawe ugaya amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajya umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si si aho utanguriye igikuru si aho uzohereza kuko ntawe umenya aho ahereza ariko igikuru naho aho utanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera uratebuka kugeza kure ku kibazo c'abakoresha nabo basaba urambe mu kazi canke experience eka no ku mabanki asaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza ni iki
ego ikintu noshikiriza cyane cyane nk'abakoresha ni uko batoza bararaba cyane cyane uburambe ah, mu buzi cyane cyane bw'aba- bw'abantu batangura akazi Ah, ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byoba byiza baza barugurira imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho um, abantu bafite ingabirano batariko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko ibyo niko nabanura ego meya kamo muri rusange mura- mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu budagi eka n'ahandi mu bushinwa Ah, ka- ibintu bimeze nk'impanuro mwaha urwaruka ruhejeje amashure kaminuza ni nkizihe mu kanya gatoya cane gose amasegonda mirongo itatu
ego impanuro noha abejeje amashuri ni uko boza bariyumvira nk'ubu baka arimo- bariko bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze Um, igikuru ni uko ba- bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu burundi mu rwanda za kenya za tanzania bakaraba yuko aho hose hoba hari Ego, akazi me- cyangwa ibintu bashobora gutanga professeur lionel mishanda ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe n'abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika cane cane urwaruka turashimiye engineer patrick yadufashe mu nge bw'ivyuma tukaba dushimiye na nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwatoye akanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro turabashimiye namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro murisanga c'uyu munsi mugire amahoro umugoroba mwiza